Jericho Jaluma, Jericho Jaluma, Jericho Jaluma, Jericho Jaluma, Jericho, Jericho Jaluma, Jericho, Jericho Jaluma. Hello, this is Sunrise Daily TV, your number one news and entertainment channel. My name is Prince Chimeze Richards, the CEO of Sunrise Daily TV and Sunrise Youth Entrepreneur Initiative. LTD GT. Please make sure LTD TV your number one news channel. Yeah, what's up, ladies and gentlemen? It's your favorite boy, TC Virus, aka Aga Director. Guys, I want you to subscribe to Sunrise Daily TV. Sunrise Daily TV. Now, beg at the beginning. Subscribe. Subscribe. Subscribe for more updates. Good morning, good afternoon good evening depend on where you dey This na sunrise daily tv pidgin we don come again with dem say news my my people, as matter dey hot make you put ear for ground hear the tori People don dey react to the supreme court judgment wey give local government autonomy <laughs> no be small tin o some notable pipo for nigeria and nigerians dem wey dey abroad dey don dey realize say na tactics to empower fulani herdsmen dem na ndidi uechue wey be british citizen say na igbo woman from di lower niger block. she be retired metropolitan London police officer. They say she also be the signatory to Constitutional Force Majority and she dey write from Abuja. She dey yarn say the local government autonomy say na tactics wey dem wan use empower Fulani. <laughs> she tok say nigerians don allow make di political class dem put fire for dia heads wit supreme court ruling wey dey grant financial autonomy to local governments she come dey add say wen nigerians dem go dey see say dia political class dey create forgery na wetin she mean wetin she mean she say na illegitimate 1999 constitution say dey come dey use di provision of dat forgery wey dem call constitution dey impose on dia head come dey do tins anyhow say dis pipo no mean dem well say now wey di summary of the nines town hall where the implications of local government autonomy when nigerians dey face fulani conquest agenda she say "The fulani conquest agenda dey attack nigerians dem for different angles come dey use disguise wey people know as ruga wey be fulani colonies with their cattle say nigerians make dem remember say buhari regime try buhari regime tried but say im fail to bring in local government autonomy through constitutional amendment and ninas say fulani dem don dey try to take over di entire kontri from di time wey dey enta di west african space she say to repeat say local government autonomy go reduce The little control wey indigenous ethnic nations dem get for their ancestral lands because e dey come wit condition say inec go come take charge of conducting local government elections since the money go dey go directly from central government to local government chairpersons wey dem owe allegiance to say no be local pipo mm-hmm. my pipo matter dey hot o quick quick quick we move enter another tori dey say for cross river state say women don come out come yakpa for road mm-hmm. dey say women come out for road dey protest say fulani herdsmen dey destroyed their farmland. na women wey dey okpada community for bekwara local government area wey dey for northern cross river state na dem come out dey protest against fulani pipo and their cattle wey dey destroy their farmland and crops. for amateur video wey sunrise daily tv pidgin bin see the women come begin dey wave fresh tree branches and leaves dey protest the destruction of their cassava dem wey dey make am dey difficult for dem to dey process garri in large quantities say na that farming na im be their main revenue source. indigenous person wey come dey yarn for bekwara come dey question their survival say if dem no get cassava and other produce wey dey dey use dey process wey dem dey use process garri to eat and sell say dey wan dey herders dem comot from their community as dem don destroy their farms ebekwara ụwa abeghị ka Abuja abeghị Lagos abeghị Cameroon abeghị kuban ihe ka wa chacha iye ne na ngam ne tang no chukan abe he jon yengan anabe jonana eh, iflani emie yem nan kan kuchu bang amna be yi gọọmenti ka ngai na tunga yue mangan am na-echu-abe ne chuabe iyene na ebere ni yire iflani elebre ni yekan kebe kwara so am ne chuchu amna be yi closer to gọọmenti ka Uh, anyị uh, onye anyị na gbara breka ipsho na kaṅa Cross River State sioma iechoma echom nechom fanamna ụkan iteni Peter Akpanke n'ihe Abuja uchomange chomun yi chomfanamna eh, jarigbe senetọ jarigbe agom jarigbe chomange chomun yi nena aman wa chacha yirebe kwarange shoklo na manka ma interpret yema ndama na ne dabe keki dongabe abireti manum kamin abireti manum kamin yeki dei eh, de amne no patun ti don kucho kunde amne aten kapen garin nan wa bɛn kɔbɔ nan ka ba na gbara bere kenu amle bɛra chicken fana bere de ha bere nyua nyua ni ifla ne bɛn tu fo cha cha abe kunga yam jikir bu yiri yam ti tuto na bere ba sha kunde ko ke ba ton ke ja kan fere gban gban gban amle na don yuo yam na ni kana te ka te ka abere ya kunga kɔbɔ kun yam mi shaire olo ka na bere kwa ka ku ku ba ton ki chicha ka ku ku ba ton ye kun ko amneganwa de ifulani enokpɔtɔ nga bɛ kpara. a voice come dey interpret for oyibo language say dem call on di federal lawmakers dem wey be senator jarigbe agom wey dey represent cross river north honorable peter akpanke wey dey represent obudu obanliku bekwara federal constituency as well as di state lawmaker charles obang esk say make dem come help dem fight dis mata. na cross river watch na im dey yarn dis tori dey say wey dey contact honourable charles oman wey dey represent bekwara state constituency for di state house of assembly say im appeal to di women say make dem calm down and make dem dey peaceful for dia agitation e dey assure dem say im go table di mata for floor of di house and relevant authorities dem say dem go ensure say solution go dey for dia prayers. Hey, eh, my pipo e don red o dis hmm, one dey happen for cross river state you know say for northern cross river wetin dey specialize on na agriculture farming dis northern cross river dem na dem dey produce groundnut wey una dey eat for calabar wey una dey buy for south na dem dey produce garri na dem dey produce rice northern and central cross river na farming wey dey specialize on so when they come out say na their only means of survival the only means of the only revenue source na truth wey dem dey talk as fulani dey go destroy destroy their farm dey kill kill people e good make una chook mouth for this matter drop your comment on the comment section quick quick quick we don jump enter another tori another tori wey sunrise daily tv dey hear dey say this one happen for yesterday evening for obudu vandekia local government border between cross river state and benue state dey say no be small gunshot bin rain for di borders between vandekia and obudu say travellers wey bin stop for road na im dey yarn tori pipo according to one traveller in quote im say please urgently inform our pipo to suspend travelling through benue state vandekia lga as serious gunshots between them and Obudu is ongoing. Treat as important, let's be watchful and prayerful, it read. At the time where this story bin come out, we no fit confirm the cause of the gunshot and if them kpai any person or do the two local government them. say dem bin don dey get serious katakata wit boundary dispute. my pipo dis <laughs> one dey happen for cross river state o. Oh. dey say ipob don caution southeast governors dem against grazing reserve for miyetti allah. dis one dey come as nigeria presido wey be bola ahmed tinubu don officially establish ministry of livestock for naija my pipo make una put ear for ground hear wetin ipob dem dey yarn dey say di indigenous people of biafra ipob on saturday dey warn southeast governors dem say make dem no try put fire for di region by giving fulani fulani people dem land for grazing reserves say if e dey try give miyetti Ala cattle breeders association for nigeria of nigeria wey be magban land for grazing reserve say e go cause katakata for southeast na emma powerful wey be tok-tok pesin for ipob na im e dey yarn dis one for statement on saturday im caution di governors dem wey dey try wey dey play play wit di safety of di pipo of di region. emma powerful for statement dey yarn say ipob wey na maazị nnamdi kanu dey lead dey caution dem wey be southeast govnor say make dem shun di recent demand from yeti allah say make governors allocate grazing reserve for dem. dem say make no governor try play wit di safety and security of the people by giving these people land for Ruga in disguise. Una oh, see as the matter dey go recently. The thing wey Buhari no fit accomplish Tinubu don accomplish am finally as im don set up Ministry of Livestock wey go empower governors dem to create Ruga in their state dat one no do dey hear say local government autonomy now say na to pave way for this ruga hmm. make we dey see as the matter dey go my people, na here we go draw our curtain for today no forget say you dey lis ten to dem say news for sunrise daily tv pidgin section if you never subscribe to our channel wetin you dey wait for go hit the subscribe button now now now we go dey bring una dis tori as e dey hot i thank una as una dey follow our update una doh. Hello, this is Sunrise Daily TV, your number one news and entertainment channel. My name is Prince Chimeze Richards, the CEO of Sunrise Daily TV and Sunrise Youth Entrepreneur Initiative. LTD GT. Please make sure Red TV your number one news channel. Yeah, what's up, ladies and gentlemen? It's your favorite boy, TC Virus, aka Aga Director. Guys, I want you to subscribe to Sunrise Daily TV. Sunrise Daily TV. Now, beg at the beginning. Subscribe. Subscribe. Subscribe for more.